ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda muri yo neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa mungu itariki umunani y'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri kumwe na federika nkundikije ibi yuko hari uwakurangiriza ibibazo byawe by'amateka yawe byo ntibibaho ahubwo bikanatwibutsa ko iyo ari amateka mabi ashobora gukomoka n'ahandi cyangwa ab'ahandi bagutiza umurindi mu bikorwa bibi by'ayo mateka
uyu ni perezida paul kagame w'u rwanda igihe ejo ku munsi wa gatandatu yariko arashikiriza ijambo ryo kwibuka ihunyabwoko ryakorewe abatutsi iyi nkuru inkuru zerekeye ibirori vyo kwibuka ihunyabwoko ryakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe na mirongo icenda na kane mu rwanda hamwe n'inkuru yerekeye ukuntu abarundi bo mu gihugu ca kenya bibutse iyicwa rya perezida w'uburundi cyprien ntajamira turazigaruka ko mu kanya kari imbere mu rwanda ejo ku munsi wa gatandatu haratangujwe indwi yahariwe ikiringo cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya mirongo ibiri na kane ku rwego rw'igihugu uyu muhango watangujwe na perezida wa repubulika y'u rwanda paul kagame yashize urugori rw'amashurwe ku mva z'abashinguwe zashinguwe abatutsi biciwe mu gisara ca kigali no mu nkengera zawo bashika ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika sumita kaboyi ari i kigali mu rwanda ku rwego rw'igihugu umuhango wo kwibuka watangijwe na perezida wa repubulika paul kagame ubera ku rwibutso rwa kigali ku gisozi usibye imbwirwaruhame yagejeje ku bitabiriye uyu muhango umukuru w'igihugu yanacanye urumuri rw'icyizere iminsi yashize hirya no hino mu rwanda abatutsi bicwa perezida kagame yagejeje ijambo ku bitabiriye umuhango wo kwibuka harimo abayobozi bakuru ndetse n'abaturage b'umujyi wa kigali perezida kagame yavuze ko amateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane atazigera yibagirana na rimwe ndetse ko n'abantu baba bashaka kuyibagiza ntaho bazayahungira kuko ari ukuri kw'ibyabaye perezida kagame yasabye abanyarwanda kwimenyera amateka yabo kuko nta wundi wabibakorera ibi yuko hari uwakurangiriza ibibazo byawe by'amateka yawe byo ntibibaho ahubwo bikanatwibutsa ko iyo ari amateka mabi ashobora gukomoka n'ahandi cyangwa ab'ahandi bagutiza umurindi mu bikorwa bibi by'ayo mateka iyo umaze kumenya ukukuri rero kwabyo kose twagira dute gukomeza kwiyubaka umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside bizimana jean damascene yagarutse ku mateka ya jenoside uyu muyobozi wa cnlg yavuze uburyo jenoside yateguwe himakazwa gahunda yo guheza umututsi mu bikorwa byose by'igihugu uyu munyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside yahereye ku gusubiza ikibazo gakunze kubazwa n'abanyeshuri na niba perezida habyarimana yuveneri yaragize uruhare muri jenoside kandi yari yarapfuye mbere iki kibazo yagishubije yifashishije inyandiko n'amagambo ya habyarimana hari aho yatanze urugero ku nyandiko zemereraga abantu kuba mu mujyi wa kigali cyangwa kuhabona akazi uyu muyobozi avuga ko zatangwaga harebwa uruhawe uwo ari we ikindi ngo ni inyandiko yagaragazaga umwanzi w'u rwanda ko ari umututsi abanyamahanga bashyingiranywe nabo ndetse n'abahutu batari bashyigikiye ubutegetsi bizimana yavuze ko umugambi wo kwica abatutsi bazizwa ubwoko wari muri politiki ya habyarimana ko nubwo yapfuye atabushoje bitavanaho uruhare rwe bizimana yavuze ko ubu amahanga agenda atera intambwe ndende yo kwemera ukuri kuri jenoside yatanze urugero rw'umwanzuro umuryango w'abibumbye wafashe tariki ya cumi na gatandatu z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane usaba ibihugu byose gushyiraho itegeko rihana cyaha cya jenoside n'abayipfobya ndetse n'abayihakana uyu muyobozi ariko asobanura ko hari ibyemezo mpuzamahanga bikomeje kugenda bica intege urugero twafata ni ibyemezo bimwe na bimwe byagiye bifatwa bikomeje no gufatwa n'urwego rwasimbuye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u rwanda ruyoborwa n'umucamanza theodore meloni kuva ku itariki ya mbere z'ukwa gatatu bibiri na cumi na kabiri aho usanga ibyaha byaba ruharwa bigabanywa hagamijwe kubafungura hari nk'abantu batandatu bahamijwe igihano cya burundu yagabanyirije ibihano barimo koroneri bagosora babaha imyaka mirongo itatu n'itanu barimo feridina nahimana baha imyaka mirongo itatu avanywe ku gihano cya burundu binatuma ahita afungurwa bikagaragara ko nibikomeza gutya na koroneri bagosora uri ku isonga y'abateguye jenoside mu myaka itatu gusa nawe azaba yamaze gufungurwa nyuma yo gutangiza icyumweru cy'icyunamo ku gicamunsi cyo kuri wa gatandatu perezida kagame arifatanya n'urubyiruko rwo mu mujyi wa kigali mu rugendo rwo kwibuka walk to remember ndetse n'ijoro ryo kwibuka riza kubera kuri stade amahoro insanganyamatsiko y'uyu mwaka hibukwa jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro makumyabiri na kane iragira iti twibuke jenoside yakorewe abatutsi twiyubaka asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali asumta kaboyi yariko atubwira ku birori vyatunganijwe ejo ku munsi wa gatandatu urakoze asumta mu gisagara ca washington dc naho nyine ejo ku munsi muri leta zunze amerika ejo ku munsi wa gatandatu haratunganijwe urugendo rwo kwibuka imyaka mirongo ibiri n'ine irangiye mu rwanda habaye ihunyabwoko ryabakorewe ryakorewe abatutsi mugenzi wacu edi rwema yarakurikiranye urwo rugendo tumutega amatwi uwo muhango wo kwibuka wabimburiwe n'urugendo ruva mu mujyi hagati wa washington rurangirira kuri ambasade y'u rwanda ari naho hakomereje gahunda zo kwibuka uwo muhango waranzwe kandi n'ibiganiro ahanini byibanze ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda ingaruka zayo ibikwiye gukorwa kugira ngo jenoside itazongera ukundi ndetse no guhangana n'abapfobya jenoside icyo kiganiro cyari cyatumiwemo abarimu bo muri za kaminuza zitandukanye za hano muri amerika kikaba cyari kiyobowe na karopino wakoreye ibinyamakuru bitandukanye akurikirana amakuru ajyanye na afurika muri uwo muhango leta zunze ubumwe za amerika zari zihagarariwe na ambasaderi donald yamamoto akaba ari umunyamabanga wa leta wungirije w'agateganyo ushinzwe umugabane wa afurika uyu yashimiye abanyarwanda ubutwari bagaragaje igihe ibihugu byinshi bitigeze bigira icyo bikora mu gufasha guhagarika jenoside muri uwo muhango hanabaye umwanya wo kumva ubuhamya bw'uwacitse ku icumu bwatanzwe na konsole nishimwe uyu akaba ari umunyarwandakazi utuye mu mujyi wa new york nishimwe yavuze ku buzima bugoye yanyuzemo muri jenoside yakorewe abatutsi byamuviriyemo gufatwa ku ngufu kuri we asanga guceceka ari uguha imbaraga abo yise abanzi ari nayo mpamvu atinyuka kuvuga ibyamubayeho impamvu kuri ngewe mvuga kudaceceka ni uko nzi yuko turi mu bihe abantu bahakana jenoside ari benshi kandi babihagurukiye kandi nkatwe twahuye nayo biratubabaza cyane twumva yuko ari ngombwa kuvuga n'abandi bakadufasha nubwo tuvuga ibyatubayeho ariko n'abandi bakadufasha mu kuvuga kuko biratubabaza cyane kumva bahakana ibyatubayeho niyo mpamvu nifuza ko mu by'ukuri tutaceceka twakomeza kuvuga ibyatubayeho bikaba ari nayo mpamvu kuri ngewe nkunda no kuvuga cyane ntabwo biba byoroshye kuvuga ibyakubayeho kuko ibyakubayeho ni ubuzima butoroshye ariko kuri ngewe ntabwo nifuza ko amateka yacu yibagirana izo mbaraga uzikura nzikura nko kuri mama mama ni umuntu nkawe imbaraga cyane ahora anyibutsa cyane ko ndiho kubera impamvu ko ngomba kuganira abandi kandi nanone si nawe gusa ngewe uriya ni umuntu wemera imana nsaba imana imbaraga kandi noneho n'abantu mfite mu buzima bwanjye nshaka n'abantu bampa morale muri uwo muhango wo kwibuka hano i washington ambasaderi matilda mukantabana yibukije inzira u rwanda rwanyuzemo kugeza aho ruri muri iki gihe yavuze ko bitari byoroshye ariko ashima aho igihugu kigeze ambasaderi mukantabana yahamagariye ibihugu bigicumbikiye abagize uruhare muri jenoside kubatanga cyangwa se bikababuranisha edi rwema ijwi rya amerika washington dc edi rwema yari yakurikiranye ibirori eka urugendo rwo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda aho hari ejo ku munsi wa gatandatu i washington dc muri leta zunze ubumwe za amerika kuri wa gatandatu abarundi baba muri kenya baributse imyaka mirongo ine irangiye perezida cyprien ntajyamira yishwe ambasaderi remi barampama aserukira uburundi muri kenya yarahamagariye abarundi kwirinda amacakubiri y'amoko userukira abarundi muri kenya nawe yabasabye kuja hamwe mu kudasa mu budasa bwabo kugira ngo baterere mu iterambere ry'igihugu cyabo ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i nairobi eloge wili kaneza abo ni abarundi abarundi bari bitavye ibirori vyo gusabira umuhisi perezida Cyprien Ntaryamira mu misa yabereye kuri Hekima College i Nairobi ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu ambasaderi Remy Barampama zerukira Burundi muri Kenya yabwiye ijwi rya Amerika icamutumye gutunganya ivyo birori twebwe turi no nk'abarundi turi mu mahanga hano mu gihugu cya kenya harimo abarundi benshi cyane basanzwe baba ino baje ino ariko kandi ntibake bahinduka abakenya bagumye ari abarundi bazirikana iby'igihugu cyabibarutse mu nkuka ya misa padiri george n'intunze yahanuye cyane cyane abari bahari kwirinda ubwicanyi hamwe n'urwanko aratubwira impamvu yashimangiye ayo majambo aho nahashimitse kubera narabye ibintu byashyitse mu burundi akona abantu bagiye bararyana kandi ari bamwe kandi nkashashaka kugira ndabumvishe ko hajya umuntu afise umutima n'umubiri umuntu arashobora kwica umubiri muganga ntushobora kwica umutima umutima rero ni ufise kamere k'imana ntupfa nta muntu rero akwiye kwicira ubundi ubusa kandi nta n'umuntu afite ububasha gutwara ubuzima bwa mugenzi we umuntu iyo umwishe aba agiye ategerezwa kujya ariko nawe ukazomusangayo mu nyuma rero iyo umwatsi ubwo buzima ni nk'uko uba ugomba gufata ikibanza cy'imana imana igaba ubuzima wawuje ushaka kungana n'imana kujya shetani yagombye yishwe n'ubwishime ikajya ishaka kungana n'imana gushika n'uno munsi ubona ibandanye bizira nta muntu rero akwiye kwaka ubuzima mugenzi we uko utaka ubuzima mugenzi we na jean bosco habyarimana umwe mu bahumure bari bahari nibyo ahamagarira abarutse vuba akanabasaba kwirinda amacakubiri abakiri bato icyo nababwira icya mbere ni uko bategerezwa kujya hamwe bakagira urukundo bakagira ubumwe ubumwe iminsi yose twaba twagwaniye kandi na ntaryo ahari ubumwe umuhoro uramwa nicyo gituma rero abakiri bato batazi ibyabaye boja hamwe ntibatware nyabahururu kugira ngo mu minsi muri kazoza tuzobe turi bamwe kandi igihugu tugikorera twese atawandya wangura umugera wacu amacakubiri ntabwo ari amafaranga cyangwa ibicuruzi ushobora gukoresha ngo ugire icyo wunguka kandi amacakubiri ntawe yigeze adushikana umuntu ntiyitwaze ngo ni umuhutu cyangwa umututsi twese tukibona ko turi abarundi mu gihugu cyacu dukunda igihugu cyacu dukorera igihugu cyacu nicyo gituma giduha agateka ako gateka ambasaderi barampama asanga kadashoboka na gato mu gihe hakiri bamwe mu barundi biyumvira ko bari hejuru y'abandi mu ijambo ryiwe agarutse cyane ku majambo ya ntaryamira havuga ko atabwoko bubi buriho by'ukuri nipfuje yuko ayo majambo yinjira mu mitima yabo bayashyira muri ntibate tukamenya neza ko atamurundi ari hejuru y'uwundi ko atabwoko nyagupfa n'ubwoko nyagukira ko atabwoko bwo guhonya kandi ko atabwoko bwo guhonyanga umuntu asubiza amaso inyuma akaraba ibyagiye biba muri kahise ntibiryoshe kumva muri abo bitabiye ibi birori by'uno munsi harimwo abarutse vuba nk'umuri batagiye babona ibyo bihe ariko turazi neza yuko ibyagiye bituma ibi na biriya bishika harimwo nuko kwiyumvira ko uyu uca nk'uriya ari hejuru y'uwundi twifuza yuko rero abari hano baronka ubwo butumwa bamenyesha n'abandi bataronsa akajya ko gushika hano yuko abarundi twese tungana imbere y'imana n'imbere y'amategeko ko atanumwe arengeye uwundi twese turi kiremwa muntu tuzirikane ayo majambo gutyo byotuma dukinga byagiye bishika muri kahise ntibishike tubigire indahiro barampama afise n'icahamagarira abarundi yaserukira muri kenya bubandanya bazirikana yuko diaspora ari uwo mugozi dufise udushira hamwe zina murundi wese ahamagariwe kumvamwo ko diaspora ari yiwe niryo huriro dufise ni ngombwa yuko tugiyumvamwo tuve hano muri kenya tugira ibyiza tujyana mu gihugu cyacu uko twaje abarundi bari ino ku mvo zitandukanye nk'uko nabivuze mu ijambo uko twasize uburundi kijya gihe suko bumeze uno murundi barateye intambwe yo gusubiza hamwe natwe hano muri kenya ni ngombwa ko dukora uko nyene dukura ubwiza hano ivyiza hano muri kenya tubijyana mu burundi bwacu twubaka igihugu cyatwibarutse inyuma y'imyaka mirongo ibiri n'ine perezida ntaryamira aguye mu ndege yakororewe hejuru y'ikibuga c'indege c'i kanombe kigali ari kumwe na mugenzi we w'u rwanda juvenal habyarimana ntakuri kuraje ahabona kuri ubwo bwicanyi umugambwe uri ku butegetsi mu burundi cndefd ariko wagiriza abategetsi b'u rwanda b'iki gihe kuba ari bo bateguye hicwa rya ntaryamira n'abandi bashikiranganji babiri bari kumwe mu itangazo wasohoye ku itariki ya gatandatu ku kwezi hibukwa urupfu rwabo uwo mugambwe wibukije ko n'umushikirangoma wa mbere w'uburundi pierre ngendandumwe yishwe arashwe n'umunyarwanda kandi yavyiyemereye umugambwe cndfdd ukaba usaba leta ubukomoka ko kwitwarira igihugu c'u rwanda muri za sentare zo mu muryango wa ease ku rwego rwa afurika na mpuzamakungu eroje urikaneza nairobi ijwi ry'amerika
urakoze eloge tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ku munsi wa kabiri w'iyindwi igiye kurangira wini mandela umutambukanyi umuhisi nelson mandela yabitavye umuremyi mu kiganiro mugenzi wacu oriane itangishaka yagize n'umupfasoni regine kirondeye yakurikiranye cyane ibikorwa ntangere umupfasoni wini mandela yaranguye mu gihugu ciwe c'amavukiro afurika y'epfo baragarutse ku ruhara rwa politike no guharanira agateka k'abirabure yaranguye reka tubatege amatwi
william mandela yari umukenyezi w'intwari intwari by'ukuri yari umunyepolitike ku giti ciwe ntiyari umunyepolitike gusa kubera yari mukamandera icyo ni cyo kintu gikuru mutereza kumva abantu benshi bari kumwe muri politike baramwitiranije bibaza ko yo bari madamu mandela ariko aguma bereka ko ari windi wenyine ku giti ciwe icyo ni cyo mu bintu bikuru byatumye haba ibibazo hagati yawe na cyane cyane abatwara abagabo ndabivuze neza abashinga ntahe abagabo uko mushaka kubita kose bari muri anc basangiye urugamba mu bisanzwe bigaca bituma bamera nk'abaja kubiri mu migambi mu ntumbero boha anc
uravuze ikintu gihambaye cyane uti yari umukenyezi w'umunyepolitike ku giti ciwe kumbure na mbere y'uko umugabo we ava mu gasho kuko umugabo yarapfunzwe ikiringo kirekire cyane muri icyo kiringo umugabo yarapfunzwe yabandanyije akora politike yarayikora ahubwo niwe yayikoze nyine kuko mwibuke ko nelson mandela yafunzwe muri muri mirongo itandatu na kabiri na gatatu ntihenze mirongo itandatu na kabiri na gatatu hanyuma amarayo imyaka mirongo ibiri n'indwi ajyanye n'abantu bakomeye cyane muri muri muri mu bategetsi ba anc ni ukuvuga umutwe wa anc barawuciye bawushyira mu munyororo we arasigara asigaye icyo yakoze yakiyerekana ko mandela atafunzwe nelson mandela atafunzwe ko wini asigaye arakora bishemeje abandi bose baza ari bato kuri we ababa rafamoza ramafoza abandi benshi baje badafunzwe wumva walter sisuru arafunzwe abandi bose barafunzwe haca havuka abajene aba bato bato oliver tambo biko abandi bari bato kuri mandela barabyuka kuri leadership ya mandela ya wini mandela wini mandela niwe umutwe wa anc mu myaka mirongo ibiri n'indwi indwi nelson yarafunzwe ariko ndagarutse ku cyo navuze agaca ashikana imitwe n'abashinga ntahe bashaka gutwara anc uko bashaka na cyane cyane bashaka kwigiza inyuma abantu abakenyezi nk'uko byama ahandi hose muri politiki kwigiza inyuma abakenyezi nk'uko bigije inyuma helene suzman ndakubwiye helene suzman ntiwomenye uwo ari we kandi yari umuntu akomeye cyane muri muri politiki nk'uko bashaka kwigiza inyuma bagashaka kumwigiza inyuma nk'uko bigije inyuma Helen Suzman yari muri politiki muri ANC hamwe n'abandi bakenyezi benshi ushobora kuvuga ngaha n'abandi ntantu ntushobora gutonda kuko ni benshi hari abakenyezi benshi bashoboye abagabo bashoboye kunumisha uwo batashoboye kunumisha ni Winnie Mandela
nk'uko bivuze abenshi ntitubazi ntibavuzwe cyane ntitwabamenye cyane ariko nk'uyu Winnie Mandela wewe yitwaye ate muri uko muri ayo mabanga yari afise yo muri uwo mugambwe uri ku butegetsi ANC icyo gihe n'ubu yitwaye ate nk'umukenyezi nk'umufasoni yari umuyobozi ameze ate icyo gihe
Winnie Mandela yari umuyobozi akomeye afise karateri ikomeye ni ukuvuga ko mwibuke ko mu myaka muri mirongo itanu gutyo bari aheresi yatanguye muri cumi na kabiri ikiri mu iri muri non violence idakoresha violence mu kurwana mugabo muri mirongo itanu bari batanguye kugira violence bagaturira amabatima bakica abantu nabo kuko bari babamaze ko abantu babica baca baradesida ko bagiye gufata imbunda bakarwana nabo bakarwana abana n'aba ibyo muribuka ko Nelson Mandela yagiye ku- ku- gufungwa ah, ni ukuri ANC cyane cyane ijya yitwa PRC Congress ijya Kongre Mm.
yadeshize ko ba- ba- nabo bafata inko- inkoho ni ukuvuga hari no violence deja muri muri ANC aho na Nelson Mandela yafungwa mwibuke ko yafunzwe dayo yari kubera ariko araburanira abantu um, ba- ba- bagize Winnie Mandela aca arabandanya no violence Mm, kudakoresha ibigwanisho, kudakoresha inguvu.
baramutoteza bikwiriye mwibuke ko yafunzwe amezi cumi n'atandatu mu buroko bwugaye bimwe bita confinement uh, solitaire mu buroko bwugaye ari wenyene aryamye ku isima amezi cumi n'atandatu mwibuke ko bamufunze ba- ba- bamukura muri prison bakamusohora bakamusubizayo mwibuke ubuzima bwo iyo myaka mirongo ibiri n'indwi ah, wini yabaye ibyo umaze kugirirwa ibintu nk'ibyo urumva batevye bose da- siwe wenyene barahindura nabo barabaviyola muri iyo migambi muri iyo yo kubaviyola niho habaye bijya umwumvise bavuze yuko yoba abari bamucungereye kugira bamucungereye muri kiriya gihe mubyumvire muri iyi ah, context ko arondera abasoresore bamucungera amaze ku- guhakwa kenshi cyane amaze gufungwa kangahe amaze kugirirwa bijya ko yorondera abasoresore bamu- bamufungisha aricyo bamuhoye murumva ko hari ikintu icyo kintu naba nakivuze ni uko yari umukenyezi kuko bose barabikoze mwibuke ikindi kintu bamuhoye bavuga ngo yoba yaribye amafaranga ngo yoba yaragize iki Winnie Mandela baramwagiriza avuye ko- amafaranga bavuze ko yibye yayatwaye abantu bariko barakeya a- bariko baro- baratanguza amasosiyasiyo ni ukuvuga ibintu byose bibiri byitwa ko bamuhoye ko yoba yaricishije wa musore ko yoba yari afise utusoresore tumucungera n'uko yoba yaribye amahera nivyo vyamucafuje gusa mu buzima bwiwe bwose n'ikimenyamenya ni uko ba- abo ndana namavuze abo bashinga ntawe bashaka kumwekarata kumukura muri politiki kuko Winnie Mandela yari kuba perezida wa Afurika y'Epfo inyuma ya Mandela nta kibazo n'ubu ya- yaguma yitoza agasubira n'uyu munsi yo kwitoza yo kwitoza yari kwitoza bakamutora mugabo Mm, abo muvuga- bari kumwe muri politiki aba bose baciye bemereja baciye baduza umutwe bamaze gukura Nelson uh, Winnie Mandela mu nzira nibo bamugwanya kugira ngo aveho ba- kandi nta kindi bamushoboza atari uko borondera ikintu kimu bamwegekako kimukarta kimukura muri anc kuko mwibuke ye baramucira ama- um, ibi- ibi- ibintu ariko yagaruka kwitoza agatogwa Winnie Mandela ku gatwe kiwe yari kuba perezida wa Afurika y'Epfo yadakugwa mu nzira nguko bakura mu nzira abaru- abarundi abaru- n'abarundikazi biriho abakenyezi bose mu- muri mu isi yose bafise umutwe ukomeye mu bintu bya politiki nawo muri ah, mu burusi abo batishwe iyumvire benaje buto ah, indira gandi abantu bose muzi bari bakufise umutwe ukomeye muri politiki uwo batishe baramucafuje ku mugore birakwiriye kubavuga ko yivye niweze kwibaza ngo ko yivye muzi biba muri afurika y'epfo ukaba wibaza ko izina ryiwe ryononekaye kubera ngo yoba yarivye amafaranga bazi ko ya- atari ivyo yagiye kuko Eh, birumvikana ko eh, hari ibintu bamwegetse ko kugerageza kumucafuza uravuze ati aba- abafunze umugabo wiwe ni nabo bashatse ku- kumukumira no kumwegeze- no kumwegezayo kugira ngo eh, inguvu yari afise ntizibandanye gukomera none mu mugambwe anc yari arimwo iyo myaka yose umugabo wiwe yari afunzwe ko bari bamushigikiye ni igiki catumye we batamushira imbere ngo bamutere intege bamuja inyuma kumbure abe umukuru w'igihugu nk'uko bagize umugabo wiwe nyuma y'imyaka mirongo ibiri n'indwi ni igiki catumye wewe Winnie Mandela yari afise inguvu yari afise ubwenge yari afise atashoboye ku- gushigwa imbere n'umugambwe wiwe ngo at- ngo ngo ashobore kubakumbure n'umukuru w'igihugu mu bamucafuje mu bamurekuye mu bamutanze mu bamubanvye umugabo mugambwe wiwe ba- bagwanira ubutegetsi barimwo mbere ni nabo nyene babikoze kuko barabona ko ataho bamuca bashaka ubutegetsi batabanje gukuraho wini badashobora ku- kutwara nibo nyene abo bako- bakorana nibo bam- ba- bamu- bamucinyije jacob zuma abo bose nakubwiye oliver tambo ah, abantu bose abantu bakorana nibo bamutanze kugira ngo ababise abi- uwo mukenyezi ababise kuko yari afise umutwe ukomeye cyane nshatse kuvuga caractère fort kandi wibuke ko we yari umu umu- urumva bose bari aba progressiste mugabo ya- we yari umu- umu- umu- umu progressiste beaucoup à gauche Mm, ni ukuvuga ko abo bantu rese bose muvuze eh, nka jacob zuma yahavuye aba na perezida w'igihugu na ba tabombeki bose eh, bahavuye baba umukuru ibyo nta w'igihugu bindi Mm, habaye none ingwano ya leadership ya- ya- y'abatwara anc muri bo uyu mugore byari birakwiye gukura umugore muri politiki uvuze ko yivye uvuze ko akundana na naka ko afise umuhabara ibyo birakwiye mu isi yose si muri afurika y'epfo gusa kumu- kumu- kumwikura muri politiki eh, none murakeka yuko babikoze kubera ko yari umukenyezi cyangwa kubera ko atarashoboye
wini mandela yarabishoboye cyane rwose gutwara yarabishoboye cyane rwose gutwara baramukuyemwo kubera ari umukenyezi kandi babona ko iyo babuza byose kuko yarakaze ntiyari umuntu yoroshe bashobora ku- kumanipira ntiyari afise yari afise umuntu ntiyari umuntu yoroshe sinzi ngo bivuga neza yari afise caractère dure yari afise ni ukuvuga Ivyiyumviro ko- yabashyira ku murongo nk'akarorero ndakubwire aho batsindiye aho batsindiye bose barimukiye mu makartie mu ma- mu- mu mis- aho abazungu bahora baba nk'uko novuga i burundi bakaca baja kubikiriri bose Winnie mandela niwe wenyene yasigaye soweto kandi mu yarabagwanije yarababwira ati, kigwati cy'abantu aho nikora cyitwa soweto mm.
aho mu karitsiye ntawe nikora yitwa soweto niwe wenyene na kandi byensura hari abandi tutazi bashoboye ku- kuguma soweto ariko arababuza ati nimureke kugira ibyo abandi bagize yaguma ababwira ati nimureke kugira ibyo abandi bagize ntushobora guha- guhindura sisiteme ngo uyihinduze ingane icyo kimwe kandi ura- ibyo yavuga ubu biraboneka kuko murabe neza iyi iragi rya nelson mandela abakurikiye bagiye bararihindura gatoya gake gato gato ku buryo ubu unya urabona ko ah, i- ibyo nelson mandela yiyumvira ibyo winnie mandela yiyumvira byagiye biragenda bira- birapunguka urabye Ivyo- abatutwarimo Eh.
mu nyuma ni ukuvuga baramukuye kuko yari umu uh, radicaliste a- a- ari agoshe ni ukuvuga ari iruhande y'aba- y'abanyagihugu aguma iruhande yabo akaguma a- a- ahangana nabo mu vyerekeye ingene nabo nyene bariko ba- barahinduka nk'abazungu barakora ibyo abo bakuye bakora Mm, ni ukuvuga ko Winnie Mandela tugerageje kumwumva neza wewe yabandanyije aba intahemuka ku vyiyumviro bari batanguje bagitangura uwo muhari wabo wo kugwanya eh, intwaro za kiryanisha miryango we Winnie Mandela yabandanyije aba intahemuka ivyiyumviro yabigumije uko vyatanguye abandanya aba mu bigwati vyabantaho nikora kugira ngo abandanye yumva ibibazo vyabo abandanye yishura ibibazo vyabo bivuye nuko yabana nabo none tugerageje kuja imbere gato aho umugabo we wavuye mu, mu, mu munyororo w'imyaka mirongo ibiri n'indwi haciye imyaka ibiri yonyene bahava baravana vyavuye kuki nelson mandela yoba kumbure baramugiye mu matwi bamutesha urugo bamusambuza urugo kubera uko kuntu nyene umugore wiwe mutambukanyi yiwe yari afise ivyiyumviro birashe ni kuki nyuma y'imyaka ibiri yonyene baciye bavana
bavanye ku bintu bij- bijyanye n'ubuzima busanzwe bw'umukenyezi n'umushyiranahe wiwe habayemwo ibintu bibiri icya mbere cyari uko yagumye kuri uwo murongo yari yari du ariko en fait ntibari bafise caractère imwe ntibari basa ba- ni nk'umugabo n'umugore bis- mu bisanzwe niho bari bakimenyana kuko wibuke ko babanye imyaka itanu gusa bagaca agenda mu myaka mirongo ibiri n'indwi niho bari bakimenyana nk'abantu bakuze barahura bamaze imyaka wibuke wibaze umugore n'umugabo bahuye bamaze imyaka mirongo ibiri n'indwi basanga n- m- m- Winnie Mandela yarababaye yarashavuye yarakoze ibintu bijya bavuga byose yakoze yoba yarakoze nuko atabikoze ariko nelson arimada nk'uko mumuzi ni umushinga ntayo yitonda atwarira ibintu hasi buke buke umwe atwarira ibintu bagi- bavuga bimwe mugabo umwe abitwarira buke buke uwundi nawe afise karateri ikomeye hanyuma aba nubiru- biruha habayemo n'ibindi numva bavuga ko byoba byarimo ibintu birimo nk'ubu- nk'ubuko yoba yashurashuye Oriane itangishaka Regine eh, turabashimiye cyane rwose inshuti mwese mukunda radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukira ngaha turashimiye enjeniyeri yadufashe mu bwiga bw'ibyuma tukaba kandi dushimiye na fatukarara yadufashe kwegeranya ibiganiro turabashimiye inshuti mwese namwe mwadukurikiranye turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza